murumva ijwi rya amerika ubu ijwi rya amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na eugenia mukankusi ninjye uyoboye ibiganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima ikiganiro cy'amagara y'abantu kira gitegurirwa mu burundi naho guhera isaa kumi n'ebyiri twabateguriye umuziki tubaye tubararitse dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
urakoze ejeni ndamukije n'abanywanyi ba radiyo jwi rya amerika aloyizi bigirimana niwe ari kuri mikoro tuyahere mu buganda umukandida akomeye mu batavuga rumwe na perezida museveni wa uganda kiza besidye yarongeye guhagarikwa n'igipolisi cy'ubuganda yahagaritswe ejo ku munsi wa gatanu bukaba bugize ubugira kabiri ahagarikwa mu minsi ibiri nyine ababibonye bavuga ko igipolisi cyahagaritse besigye hamwe n'abandi banywanyi bari ku isonga ry'umugambwe we fdc igihe bari ku biro bikuru by'umugambwe wabo i kampala igipolisi cya uganda kimwagiriza ko yagira atangaze ibyavuye mu matora aciye ku biri n'ibwirizwa rigenga ayo matora nyine sekreteri wa leta wa leta z'ubumwe za amerika john kerry yarashikirije amakenga afise kuri iryo hagarikwa rya besigye aca asaba perezida yoweri museveni kubuza inzego z'umutekano za uganda ibyo bikorwa bidashimishije kerry yavuganye na museveni kuri telefone ejo ku munsi wa gatanu aho yashikirije ko iyo nyifato y'igipolisi ituma haba amakenga ko by'ukuri ubuganda buri ko butunganya amatora yizigiwe na bose kandi atarangwa n'iterabwoba amakuru duhawe mu kanya n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika i kampala avuga ko besigye yarekuwe ubu yidegembya ibiharuro mfatakibanza byasohowe byasohowe ejo ku munsi wa gatanu n'umugwi utegura amatora byerekana ko museveni azi imbere ku majwi mirongo itandatu n'atatu ku ijana mu gihe besigye nawe afise amajwi mirongo itatu n'atatu ku ijana muri sudani y'epfo ishyirahamwe mpuzamakungu oni rimenyesha ko igihugu cya sudani y'epfo kigiye kwicamwo ibice kandi kw'intambara muri icyo gihugu ibangamiye umutekano w'akarere kose icyo gihugu giherereyemo ibyo byashyikirijwe n'umufasha w'umunyamabanga mukuru wa oni mu nama ya oni ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yitwa iva simonovici abicishije muri bwa buhinga abantu bakorana inama barabana kuri videwo ubwo bita videwo konferanse aho yari igoma muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amakuru ava muri oni hamenyesha ko umunyamabanga mukuru wa oni bani kimuni ategekanya kugendera umurwa mukuru wa sudani y'epfo witwa juba ku munsi wa kane itariki mirongo ibiri na zitanu mu gihe azoba ari mu rugendo muri afurika yo hagati ategekanya kuzobonana na perezida salvakire kandi agendere n'ikambi y'abasivire icungerewe n'inteko za oni muri libiya indege z'intambara za leta z'ubumwe za amerika zaragavye ibitero mu kibanza umugwi w'intagondwa witwa leta ya kisilamu ugiriramwo imyimenyerezo ya gisirikare kiri mu burengero bwa libiya ico gitero cabaye ejo ku munsi wa gatanu hafi y'urubibe libiya gihana na tunisiya cahitanye abarwanyi barenga mirongo ine harimwo n'umutegetsi akomeye w'umugwi w'intagondwa witwa leta ya kisilamu umutegetsi yitwa nuredine cucane cucane yagirizwa kugira uruhara mu bitero bibiri by'iterabwoba byabereye muri tunisiya mu mwaka uheze ibitero byahitanye abantu bashika mirongo itandatu igihugu cy'ubwongereza cyashimishijwe n'icyo gitero bica bituma gitanga uburenganzira bwo gukoresha ibibuga by'indege zabyo biri muri ako karere kugira bikoreshwe mu kugaba ibindi bitero by'indege amakuru kuri siriya leta z'ubumwe za amerika n'uburusiya batanguye ibiganiro kugira barabe ko intambara muri siriya yohagarara vuba ariko biragaragara ko atamahirwe menshi bafise yuko aberwa n'izo ntambara bazohura mu ndwiza kugira batange agahengwe muri izo ntambara abategetsi ba amerika n'uburusiya ejo ku munsi wa gatanu niho bahurira i geneve mu Buru- mu busuwise kugira barabire hamwe inzira bofata kugira bahagarike burundu imigwano gutyo imfashanyo zibashe gushikira abanyagihugu ibihugu cumi n'indwi vyagiye hamwe mu gufasha siriya byaremeranije gushiraho umugwi ujejwe guhagarika intambara mu nama yabereye iminice mu budage ku wa gatanu w'indwi iheze leta ya amerika n'uburusiya n'ivyo bihugu vyagenywe kurongora uyo mugwi ku munsi wa kane uza niho hari hatekanijwe ibindi biganiro vy'abegwa n'intambara muri siriya ariko vyarigijwe imbere ku yindi tariki itaramenyekana amakuru avuga kuri isirayeli umusirikare wa isirayeli afise ubwenegihugu bwa leta z'ubumwe za amerika yaragandaguwe acumiswe imbugita n'abanyepalestina babiri mu ntara ya sijorudaniya uwo musirikare azwi ku izina rya tuviya weisman agize uwa kabiri yishwe mu mezi atandatu mu bwicanyi bw'imbugita bukorwa n'abanyepalestina ku banyagihugu ba isirayeli umuvugizi wa departema ya leta ya leta z'ubumwe za amerika mark tona yarateye ivyatsi yivuye inyuma ubwo bwicanyi amesha ko atacemeza ko iryo yicwa ry'uwo munyagihugu rifise isano n'iterabwoba
turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira
turabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika abagendesha ibiduga binini binini bifata ingendo ndende bari mu migwi y'abantu babangamirwa n'umugera wa sida akarorero ni muri afurika y'epfo aho abapimwe muri bo ibice mirongo itanu na bitandatu ku ijana bagendana umugera wa sida nk'uko biri mu cegeranyo c'ishami rya onu rijejwe kurwanya ikizaruho nyanganda sida onu sida co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ukumara iminsi kure y'imiryango kuratuma abatwara iyo miduga baja kurondera abakobwa n'abagore badandaza imibiri mu gihugu ca nepal baharugwa ku bice mirongo irindwi ku ijana vy'abaja mu badandaza umubiri nk'uko biri mu cigwa co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu cakozwe n'umugambi ujejwe kurwanya sida mu gisata co gutwara abantu n'ibintu muri aziya y'epfo inkurikizi ni ukwanduza abo bubakanye kukaba nkako sida ibandanya kwiyongera muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara ari naho uburundi buherereye ibice mirongo irindwi ku ijana vy'abandura umugera wa sida baharugwa muri uwo muce nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ibihugu biza imbere ni afurika y'epfo nigeria na uganda nk'uko tubandanya tubisanga muri ico cegeranyo tumenyeshe ko ubumenyi buke mu bijanye n'umugera wa sida mu bagendesha ibiduga binini binini ari imwe mu ntandaro y'iyongerekana ryawo muri bo ibice hafi cumi n'umunani ku ijana nibo bonyene bafise amakuru akwiye mu bijanye na sida mu gihugu ca cameroon nk'uko biri mu cegeranyo c'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo muri ico gihugu co mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kira c'uno munsi tugira turabire hamwe ivyerekeye ukugwanya ikizaruho nyanganda sida mu batwara ibiduga binini binini kuri mikro muri kumwe na jewe raisa liliane inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira mu kwinjira mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyiyumviro bishikirizwa n'urwaruka rutandukanye rwo muri komine ntahangwa iri mu gisagara ca bujumbura kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira ingene abagendesha imiduga minini minini bokwirinda kwandura umugera wa sida ruganira na mugenzanje alain ive irankunda cya mbere yoga no kukingira abakoresha agakingira irya baryamana bobafasha nabo abo bagabo bakunda kugira ingendo bibutsa kwikingira nk'ubazi yuko asanzwe afise iyo ngwara nibaza ko yokwirinda kwanduza uwo wundi ko atabazi ukungene nawe ameze abajya bafata ingendo za kure bazi yuko ibyo bintu bakunda kubicamo nuko bagenda bitwararitse nk'udukingirizo mu bisanzwe baba bakwiye na bene kuza barabwitwararika kuko barashobora guhura n'umuntu yari mu rugendo atavyo yiteguriye mugabo ukumva amasantima amufashe bwo kwirinda kwandura umugera wa sida kureka kugendana n'abagore benshi aho bageze hose
abagendesha ibiduga binini binini bo kwijukira gusaba impanuro ku bajejwe amagara y'abantu kugira babafashe mu bijanye no kwirinda umugera wa sida vyongeye kandi n'abanduye impanuro zobafasha mu kumenya inyifata ibereye aha twovuga nko gukoresha udukingirizo ku badashoboye kwihangana hamwe no gufata umuti upfupfahaza nk'uko bihanurwa n'igisata ca onu kijejwe kurwanya ikiza sida onu sida uruhara rw'amareta ni ntangere mu kurwanya umugera wa sida mu bagendesha ibiduga binini binini amakuru dukura mu gihugu ca cameroon amenyesha ko amasekeza yo kwigisha abagendesha ibiduga binini binini muri ico gihugu yatumye igitigiri kinini cabo bamenya uko amagara yabo yifashe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu kugira twumve neza ibijanye no kurwanya umugera wa sida mu batwara ibiduga binini binini tega amatwi inkuru mugenzanje alain ive irankunda adutohoreza ku gituro c'ibiduga binini binini kiri impande y'ikivuko ca bujumbura
Ongeza sa... kanyaga gia wantakute ukwirinda kwandura umugera wa sida ku bato n'abisumbuye batwara ibimodoka binini binini ni ikibazo kitama caboroheye uguhuza ibitsina n'abigeme banyuranye bivuye ku kutihangana batazi uko amagara yabo yifashe niyo nsiguro nk'uko inkuru duhabwa na bamwe mu bagendesha ivyo biduga twasanze ku gituro gare rutiere co mu gisagara ca bujumbura babitubwira uko ibintu biri vyunyugwa n'uko iyo mibonano mpuzabitsina bayikora batibutse gukoresha agakingirizo nk'uko bivugwa na Brown Francis umunyatanzania rimwe na rimwe inzoga abashoferi bagendesha ibimodoka binini baba banyoye bashitse ku gituro zirashobora kubatuma gukora amabanga mpuzabitsina batikingiye umviriza uko vyagendeye Pierre Claver Manirakiza iyo bishitse nkaba nanyoye inzoga naborewe aho nashobora kuvyiyumvira agakinzo uriko kama imbere imisi yose biramaze gushira ukibagira ego biramaze gushika ubwo narabugize namaze nk'ubwo yose ndyama budacanagiye kumara kugiye kugira ukubangamirwa kw'abashoferi bagendesha ibimodoka binini bo ku gituro gare rutiye kurava kandi ukutegerwa n'ikigo cobaha ubukingirizo abo twaganiriye bavuga ko babubuze mu mabutike yegereye ico gituro bahitamwo guhuza ibitsina n'abigeme ataco binona naho abakobwa bamwe bamwe bitwaza ubukingirizo bwagenewe igitsina gore hariho n'abandi atabwo bitwaza siguro ko atabumenyi bafise bujanye n'uko bukoreshwa nk'uko fatu alima akora umwuga wo kudandaza umubiri hafi y'igituro gare rutiye avyemeza ico baciza muri kino gihe ni ukugwiza inyigisho zo kwirindikiza sida mu bibanza mwene ivyo bihuriramwo abagendesha ibimodoka binini binini kapuni ava mu gihugu ca tanzania asaba ati Swala la kusaidia ni kwamba kuweka elimu sehemu kama hizi.
icyo tubona bodufasha bogwiza inyigisho mu bibanza nk'ibi ahantu hose hahurira abantu benshi ni ngombwa habe ibigo bitanga impanuro burya ubumenyi uguma ubibutsa n'imiburiburi rimwe mu ndwi nabo nyene baca bagira ubwoba Kuja mara mbili unawakumbusha watu, nao kidogo wanaingia na ule woga.
ibintu biruko mu gihe ikigo cahora kijejwe kwigisha abashoferi baruhukiye mu gituro gare rutiye cahagaritse ibikorwa imyidogo hamwe n'umubabaro ni inkurikizi kuri abo bashoferi kuko cahora kibafitiye akamaro mu bijanye no kubaha ubumenyi bwo kwirindikiza sida tumenyeshe ko ibikorwa vy'amashirahamwe nka swa burundi yahora asanga mu bibanza binyuranye vy'ibituro vy'ahashikira abagendesha ibimodoka binini vyahagaze imvo ni uko uburyo bujanye no gufasha uwo muce butagitangwa n'abagira neza nk'uko inkuru dukura mu kigo swa burundi zivuga bamwe mu bagabo batwara ibiduga binini binini bahitamwo uburyo bwo kwihangana mu kwirinda kwandura ikiza sida hamwe no guhemukira abakenyezi babo twumvirize dorcasi dunga ava mu gihugu c'ubuganda Mimi ni mvumilivu, hata kama ni miezi sita na kaa, sina shida ya mwanamke wa aina yoyote.
je ndihangana naho hoba amezi atandatu nicaye aha sinigera nifuza umukobwa uwo ari we wese gushika ntahutse imuhira mu rugo rwanje kubera witwa ko ufise ubwenge ukagira n'umukenyezi bisaba kwihangana gushika ushitse mu rugo iwawe ugakora icyo ushaka none nk'ubu wamurenga ibigo umugore wawe umuhaye iteka nyabaki ukafanya hayo matendo yako nyumbani. Sasa kama utakuwa unafanya huku, yule mke wako unampa haki gani?
naho ukwipimisha umugera wa sida ari ngirakamaro biraboneka ko bamwe mu bashoferi batwara ibiduga binini bo ku gituro ca gare rutiye ntibashima gutumbera ibigo vyagenewe gupima umugira wa sida francis brown avuga ko atakamaro vyo mugirira ku mpamvu z'uko amaze kuryamana n'abakobwa barenga cumi atikingiye rimwe na rimwe abigeme baryamana n'abo bagabo bagendesha ibimodoka binini binini baritaho kubibutsa ibijanye n'agakingirizo mu gihe co guhuza ibitsina inyifato mwene iyo niyo iranga alima fatu akora umwuga wo kudandaza umubiri hafi y'igituro gare rutiyere tumugira akoresha agafuko singene kugisha uko nyene amaze gupaswa ndakumva arone cyeza kumbwira nsishaka kwambara agafuko ndamubwira utakeneye akambara agafuko sohoka tumenyeshe ko aho ku gituro ca gare rutiye hahurira abashoferi b'imodokari binini binini bo mu bihugu vya tanzania kenya uganda u rwanda na kongo iharanira demokarasi
uguteba ku mbibe kuratuma abagendesha imiduga minini minini baja kurondera abadandaza imibiri ku bw'ivyo amareta yoshiraho amategeko yorohereza uruja n'uruza kugira ntibamare umwanya muremure kuri izo mbibe nk'uko bihanurwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'amaduwane omd mu cigwa caryo co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ikindi amareta yoshiraho uburyo bwo kurwanya sida ku mihora y'ubudandaji yayo akarorero ni nko gushira ibigo byo gupima umugera wa sida nk'uko vyakozwe mu gihugu ca kenya nk'uko biri mu kinyamakuru candika ku buhinga ngurukanabumenyi irine vyongeye kandi ingufu zoshigwa hamwe n'amareta yo muri afurika y'ubuseruko mu kurwanya sida kuri bene iyo mihora ivyo vyofasha ko abagendesha ibiduga binini binini boronswa imiti yo gupfupfahaza ku banduye mu gihugu bagezemwo nk'uko ishirahamwe rijejwe uruja n'uruza ku isi organisation internationale de migration oim ribihanura kugira ngo twumve neza ibijanye no kurwanya umugera wa sida mu batwara ibiduga binini binini tega amatwi ikiyago twagiranye n'umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya sida n'izindi ndwara zifatira mu bihimba vy'irondoka muganga alphonse nkunzimana aganira na mugenzanje alain ive irankunda muganga alphonse nkunzimana ndabaramukije amahoro uno musi vyifashe gute ibijanye no kurwanya ikizaro nyangandasida kuri abo bantu batwara ibiduga binini binini yego kuva mu bihumbi bibiri n'icenda turafise imigambi twakorera cane cane muri izi ntara zihana imbibe n'ibi bihugu duturanye ku mipaka twateje imbere rwose amavuriro ahegereye kugira ngo haboneke uburyo bwo gufasha abantu bakeneye kwirinda umugera wa sida canye no kuyivuza ni ukuvuga ko twarashiraho uburyo bwo kwikingira bakaburonka byoroshe tugashiraho kandi uburyo bwo kwipimisha bakaburonka byoroshe ariko kandi bisubiye tugashiraho n'imiti hari imigambi mwaciye mufata kugira ngo bandaye muzitira umugera wa sida uno munsi uri umurundi ukaba ugendesha ibi bikamyo biroroshe kuko imiti aho iherera urashobora kwakira iyindi turafise amashirahamwe y'abagendesha imiduga kugira ngo duhimirize abagendesha imiduga kuyikingira umugera wa sida no kuyipimisha nko kuri gare rutiyere ngaha mu gisagara ca bujumbura harahora hari igisata kipima bajya batwara ibiduga binini binini umugera wa sida canke kabaha n'impanuro z'ukuntu bakwiye kwigenza ariko uno munsi ntibigihari hari inyishu mufise mu bahereza ko bavuze ko bavyifuza ko bigara ntitwabihevye gusa uno munsi twaragujije ibigo bipimwa ahantu hari ivuriro rito canke ishirahamwe ryigenga canke ryegamiye idini aho hantu hose barapima umugera wa kandi batanga n'inyigisho zijanye no kwikingira umugera wa sida bijya twabikoresha kubera yuko ivyo bigo bitari bwagwire niho bashobora gusanga tugiye ahantu hahurira abantu benshi kugira ngo tubahe izo mpanuro canke tubahe ko tubivuga ayo masavisi turamaze kubona ko hariho abantu bagendana umugera wa sida batabizi kandi badashaka kubimenya turiko turashaka kwegereza cane izo nyigisho zijanye n'umugera wa sida no kuyipimisha bizere rero yuko nabo nyine bazoshikirwa nitwabona ko by'ukuri bari uri uwo mugwi utinya gushikira amavuriro tuca tubashikira kuko turamaze kubona n'indi migwi myinshi nk'abafasoni babonana n'abagabo benshi bajya baratinya kwegera ivuriro muganga alphonse nkunzimana ndabakengurukiye namwe ndabakengurukiye cyane
ndagushimiye ara ivirankunda kuri ayo majwi nico kiyaguhejeje kudushikiriza tumira amate mu kumviriza kano karirimbo kaduhamagarira kwirinda ibituma twandura umugera wa sida
babo ivyerekeye sida iku iku igumi mukwiye kubayishuka mukababwiza ukuri ivyerekeye sida namwe babyeyi mwese muwugendanaha murakingira abana banyu kuva bakiri mu nda namwe bantu mwese muzi ko mwanduye twibutse abatwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuganira ku byerekeye kurwanyikiza ruhunyanganda sida mu batwara ibiduga binini binini gwaruka turashishikara nk'uko musanzwe mubimenyereye uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe ariteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
mbega muganga ndakubaze abantu bagendesha ibyo biduga binini ko hari igihe bashobora kumara nk'iminsi irenga itatu mu nzira ni kihe kintu wobahanura ko bishobora kubagora ibintu by'umubiri ugasanga biyumviriye ibintu byo kubonana n'abandi bagore ubwa mbere guhindura inyifato bakihangana kuko baba bazi yuko nibyo ibyo nibwo babibesheho imiryango yabo kandi mu minsi iri imbere bazobona abakenyezi babo biramutse bibagoye yuko bihangana bakoreshe udufuko kugira bihirinde za ndwara zitandukanye zica mu bihimba by'irondoka mbaza ndakwishura
nta zindi ngaruka mbi ziba zihari ketse izo ndwara za sida ziba zihari ku bantu banyonga iyo miduga minini minini ingaruka zozo ntizibuze kuko murumva yuko ari urugendo rurerure kandi rw'iminsi myinshi murumva yuko bahakura uburuhe bushobora gutuma haduka izindi ndwara zitandukanye ku mubiri n'ikindi kintu kimaze kwibonekeza ni uko barahakura indwara zitandukanye z'umubiri nko gufungura nabi ugasanga baragwaye indwara zo mu nda ziturutse no kurya nabi n'ibintu bitaba bigiriwe n'isuku ribereye mbaza ndakwishura
akabazo nobaza muganga kuntu abo bantu byokunda ko imibiri yabo ireka kubagora bakareka gutora abapfasoni aho bageze hose nk'uko bivuze ati imibiri irabagora bazi yuko imibiri yabo ibagora bakwiye kwitegekanya aho bashitse ari utwo dufuko bagura canke bakatugendana muri iyo miduga yabo ko mwanduye gerageza gukurikiza impanuro za muganga wewe uzi ko wanduye reka kubandanya ishurashura wewe gwaruka ntimurambirwe uyu ni wa mwanya duha ijambo umutumire wacu muganga anita munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
dusanzwe tuzi yuko mu kurwanya umugera wa sida harimo ukwambara agafuko mbega ga muganga mwa mwakoze iki kugira abo bantu bagendesha iyo miduga bigenda ahantu hakure bose kugira abantu utwo dufuko muri ya mashyirahamwe atandukanye a- akurikirana abantu ba sida baradutanga kwa gusa eka n'ahageze abonye ko bimugoye arashobora guca akayigura
mbaza ndakwishura
mbega muri abo bantu bagendesha ibyo miduga minini minini hari abantu nka muganga yatubwira ko baba bamaze kwipimisha bakamenya amagara yabo hama bakaja muri ako kazi kabo bazi amagara yabo kugira ngo bamenye nabo ingene bakingira abandi nta bitigiri by'abantu bagendesha ibiduga birebire umuntu yovuga ngo baripimishije ngo bari bakomeye canke bari bagwaye ariko icibonekeza ni uko benshi muri bo bamaze kuza bakavuga ko bageramiwe muri urwo rugendo rwabo bikunda kubashikira ko bananira bagahuza ibitsina n'abo bakobwa basanze na cane cane ahandi ibiduga vyabo bihagararira kugira barindire yuko urugendo rushishikara rero ico gituma ibihugu vyohagurukira ico kibazo kugira bagabanure muri uwo mugwi w'abagendesha imiduga birebire urugero rw'abantu bandura umugera wa sida ko mwanduye gerageza gukurikiza impanuro za muganga wewe uzi ko wanduye reka kubandanya ishurashura wewe
ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo mu mutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
nonega muganga harashobora kuba hariho nk'inshinge wobatera zikabafasha kumara nk'indwi badashatse abagore oya nta muti uhari ushobora gutuma umuntu amara indwi ataranguye amabanga mpuzabitsina mbaza ndakwishura
iyihe nyifato ibereye yo kwirinda umugera wa sida na cyane cyane kuri abo bagendesha ibiduga binini binini inyifato ibereye ni uko umuntu yimenya iyo azi ko ari kure y'umugore wiwe aba ariko aramuronderera ariko ararondera ubuzima bw'umuryango wiwe niyo yifata nabi akahandura za ndwara zimusinzikariza ubuzima akaza arakabura n'aya mahera yo kugira abesheho umuryango ibyo bibondo abikuze ayabure aje mu ngorane mbaza ndakwishura
impanuro zihari zo kwirinda sida uburyo butatu ni ubu bubu ari ubwa mbere kwihangana binaniranye umuntu agakoresha agafuko hamanukama umuntu yipimisha iyo azi yuko yagize inyifato itabereye ishobora kumutuma yandura uwo mugera wa sida kumviriza impanuro hama ukagerageza kuzigendera mu buzima bwawe bwa minsi yose kugira ya sida utageze wandura ntuzuyandura
Mariye kwabacu ugari mihura yose zitiri ibirengero duhagarika umugera wa sida ntiruhonya nganda tugwaruka kubu arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu n'ubu nyene tumira amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katwibutsa kwirinda ibituma twandura umugera wa sida kigurishanya mu gihe tuzi ko twamaze kwandura oya reka gurishanya reka gupimisha amaso byiza tujya kwa muganga niho tumenya ubuzima bwacu ingene bwifashe tureke kuciga nino
ducamba abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye ni mburi onesime wo mu gisagara ca bujumbura asaba ko twomusigurira igitera ingwara y'umusipa abantu ifata uko twoyirinda niba kandi ikira mugangana itamunyana muduhera umuco onesime mburi onesime imisipa ifata bose ari abahungu canke abakobwa aho ni wa musipa wo mu mukondo nka bijya bikunda gushika kuvyimba amatengatwa ntahandi ubibona atari ku bagabo gusa nta kumuntu yoriyirinda kuko burya umuntu agenda kubona yuko afise ingwara y'umusipa aruko bimushikiye umuntu agaheza akirukira kwa muganga niho agenda kumenya ko afise iyo ngwara y'umusipa bisabwa rimwe na rimwe yuko uwo muntu bamwugurura kugira basubize ico gihimba cataye inzira mu kibanza cayo kandi iyo umuntu ayivuye kare nta ngaruka ihaba kandi arakira neza ahubwo baba bamufashije kuko baraheza bakugara hahandi hahora hatuma ico gihimba kimusinzikariza ubuzima
zitiri ibirengero turwanye icyo kiza sida tumariye kwabacu ugura imihura yose
nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho urwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'aho hambere w'uno munsi uvuga uti utara mu nda ugatarura ibiboze bikubwiye iki bisigura yuko ugize nk'ingorane ureka kuyigumiza umwe wewe wenyine bigatorerwa inyishu n'abandi bantu bikubwiye iki
uyu mugani navuga yuko utagize icyo wifashije wowe nyine mu buzima ntacyo wo kwimarira bikubwiye iki
sigura ko iyo wagiye urakora ikintu ucibikamo byo kubera byiza ugisohoye kugira ngo ushobore kuronka n'izindi mpanuro cyangwa uronke n'abandi benshi bagufasha arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwari ko muratwumviriza uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye no kurwanya ikizaruhonyanganda sida mu batwara ibiduga binini binini nshimiye ara ive irankunda yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise icyo muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobase gmail akaburungu com canke muturungikire ubutumwa bugufi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu na rimwe mirongo itanu na rimwe mirongo itandatu na rimwe canke kandi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na zitatu mirongo umunani mirongo irindwi n'imwe canke kandi kuri mirongo irindwi na zitanu mirongo icenda mirongo ine n'icenda mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe raisa liliane inamahoro naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu